bandanya kumviriza ijwi ry'amerika miriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na joydiane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya urubanza rwaciwe itariki zine z'ukumunani icyo kiringo ni kirekire cyane umuntu yamaze kwambika izera akaca agumaho ikiringo kingana uko urabona yuko uwo muntu aba afunze yudaciye mu mategeko
uyu ni umushingantahe jean nayabagabo ahagarariye ishyirahamwe avdp riharanira agateka k'abanyororo mu karere k'uburaruko bw'uburundi avuga ku kibazo c'abasirikare bambitswe izera na sentare nkuru y'intara ya muyinga ariko bakivundiye mu munyororo gushika nano mango iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabahikaza amakuru yacu tuyatangure mu gisata c'agateka kazina muntu mu burundi aho ishamwe riharanira agateka k'abanyororo wa vdp risabira umwidegemvyo w'abasirikare babiri bamaze indwi zitatu bambitswe izera na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga inyuma yo kwagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ibisobanuro kuri ino nkuru na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze akorera imuyinga mu burundi abo basirikare bambitswe izera na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga umwe n'intwazangabo uwundi nawe n'igisongerezi naho bejejwe ku vyaha bakurikiranwa ko bagumye bafunzwe ishirahamwe avdp riharanira agateka k'abanyororo rivuga ko ryakurikiranye ivy'urwo rubanza risanga haragahaze jana y'abagabo ahagarariye avdp mu karere k'uburaruko ni ukuvuga avdp yarakurikiranye cane ibijanye n'izo manza aho sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yafashe ingingo yo guhana bamwe abandi babiri irabeza nk'umusoda yitwa nimubona moyize ari kumwe na nizigimana antoine bamenyeshejwe urubanza rwaciwe itariki zine z'ukumunani ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urumva aho ni hafi bari ku nimero ya dosiye rpc mirongo icenda n'icenda mirongo itandatu na rimwe na rmp cumi na gatandatu amajana atandatu mirongo ine na rimwe bar cp ico kiringo ni kirekire cane kuko urabona ko n'ukwezi kugomba guhera umuntu yamaze kwambikwa izera akaca agumaho ikiringo kingana uko urabona yuko uwo umuntu aba afunze yudaciye mu mategeko ku bw'ishyirahamwe ya vdp amategeko aratomora igikurikira iyo umunyororo yambitswe izera urubanza rwumvirijwe mu idonido avdp aho ihagaze isaba yuko amategeko yubahirizwa kuri uyu canke uriya mugabo mu gihe umuntu sentare yamaze kumwambika izera avdp isaba iterakamo na cane cane abo bose vyega na cane cane umushikirizamanza mukuru wa republika kuko ari wahagarariye amategeko ama, ama mu gihugu cose ko yofata ingingo abo basirikare bagataha twe tubajije batubwira yuko umushikiriza amanzi amaze kunguruza ivyo bishoboka ku muntu e, bunguriza umuntu ku muntu aba e, yapfunzwe ku vy'agateganyo na cane cane ko mu gihe urubanza rwabaye ofa sentare ikabona ko abo bantu barengana avedep isaba ko abo bantu botaha naye abagabo avuga ko uwashengejwe agashyirirwa igihano cyo gufungwa mu isentare y'iyungururizo aheza agasubira gufatwa bushasha umushikiriza manza amategeko aramwemera ko yunguruza muga naho yokunguruza AVDP isaba ko abo bantu banza gutaha hanyuma urubanza rukazocika mu nyuma nimba bazoba ruzocika bahanwa bagira icaha mw'ico gihe bakongera bagafatwa kugira ngo umushikiriza manza asabe ko icaha umunyororo igihano babakatiye ko baza kugikora mu kasho kuko iyo umuntu yamaze kwezwa na sentare akaguma afunzwe eh, avdp ibona ko uwo muntu aba afunzwe bidaciye mu mategeko ico bita detation arbitraire kuko kuva amaze kwegezwa na sentare avdp ibona ko uwo muntu aba afunzwe bidaciye mu mategeko parake nkuru yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi iti suko vyama bigenda salomon nibigira arongoye parake nkuru ya ngozi yegamiye sentare isubiramwo avuga ko paraki ishobora kwihweza uburemere bw'icaha c'uwungururijwe igaheza igafata ingingo yo kutarekura uwungururijwe ku caha yejejweko umukuru wa paraki nkuru ya ngozi asigura ko uwungururijwe ashobora gucika ubutungane ku gutinya ko yohava ahanwa mu gihe yokwagirwa n'icaha muri sentare y'iyungururizo mu basirikare bagize umugwi wa kabiri w'abagirizwa guhungabanya umutekano no gufasha gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro inyuma y'igitero cabaye mu kwezi kwa mbere kw'ikambi ya mukoni iri mu gisagara ca muyinga babiri bareze bahava bungurizwa n'umushikizamanza mu gihe abandi batanu bagiriwe n'icaha nabo baciye bungururiza umushikirizamanza ku gihano baciriwe cyo gufungwa imyaka indwi n'amezi atandatu ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco ndarurinze tuve ngaho onye ingozi i burundi tubajane mu gisagara ca gitega ki hagati mu gihugu c'u burundi kivugamwo ikena ry'amakara yo gukinjikisha iduzwa rero ry'ibiciro vy'amakara n'amatagisi y'umurengera ni bimwe mu biriko biratuma asigaye ari nk'umuzi w'ibuye nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu igitega fidel d'antoine nsabimana ku bituro vy'abo badandariza amakara hirya no hino mu gisagara ca gitega ico gikoresho nkenerwa mu buzima bwa misi yose caraduze ibeyi ku rugero runini agafuko kahora kagugwa amafaranga ibihumbi icumi kageze ku bihumbi cumi na bitandatu aho ni mu gihe amakara yahora atibuka ibeyi mu bihe vy'ici twashatse kumenya igituma amakara yaduze igiciro twegera bamwe mu badandaza niyo nkuru ruberuto avuga ko ibura ry'amakara rifatiye ku bukene bw'ibiti bayakuramwo mwene igiti wewe mugiye kuvugana aguharurira ati ibintu vyaravyimbye acaharura kwa kuntu nawe ca giti yagiteye akaca agomba kukizimbako rero natwe rero tukaca turaba kwicara turashobora kuvuga ati aha nitwaronka korasiyo azoba amazi bukuru manase asanzwe adandaza amakara arasigura igituma amakara akenye mu gisagara je nka jewe nsanzwe nshobora mu gihe na- naciye nk'uduti twiwanje je nkaca nk'uduti dushobora kuvamo nk'umufuko nkaza numva ngo nshobora kurega itasi ngo c'ibihumbi ijana turaba uduti tw'umufuko nkabona ati jewe kushonga itasi ntaco ndo- noronka ko nta bitasi nta bitara binini nimba ndangura usanga niwa- niyo wagerageje kwicira utwo tubi twawe ugira ubwoba- ugira ubwoba ku- kudushora mpebe gushora nyene canke ndanguritse hari harya ba- bo- botsa inyama nkatinya kuyazana no mu gisagara ni- ni ni nayo mpamvu amakaye n'usanga keye mwamini rehema ni umudandaza w'amakara yarangura ku bayavana mu misozi tuvyuka saa cenda z'ijoro tuja kuyaronde bayazanye hakeye baca babafata mw'ibarabara tuza kuyarindira kure kuko niturindira ko bayashikana ngaha kuko ntibikunda ko bayashikana tuza turakenjakenja mw'ibarabara twumvise hameze nabi duca tureka jean claude ndayiziga nawe nyene arangura amakara ku bayakuye mu misozi hirya no hino twebwe ubuye turagenda bwaturo nk'amakara tujya gutegera tukaja hiyo ku ruvubu ducisha mu, mu, mu nzira zi- z'ikirundi bwatuyashika nini ico tuyashikana ngaha amakara azimbye cane gose iyo bishitse naho uwo mu- ico gihe tu- tukabaza yuko mu nzira atanu na kimwe tugacisha mw'ikaburimbo ibintu vy'ukurereka nyene tubaza yuko dushobora kuya- kuyashikana neza abayacisha hitwa isonga bayavanye mu makomine ya makebuko na itaba bagiriza igipolisi kubaburabuza wewe ugize ngo urazanye amakara akwiye uhuye na komiseri aca avuga ati shira mu modoka yose muce mugenda ugaca usubira inyuma uko nyene hari naho n'ico gitaro uba arico wakopesheje umuntu yakwizeye urumva nizangoraniraho kabiri wewe ugira ingorane kwa wa wundi ko wamuhenze urumva ivyo umubwira vya komiseri ntavyemera aca akubwira ko ari amanyanga uhuye mbere n'umuntu mbere akaze a- ehe, baca bakuboha gutya minoti ushuja mu gasho ni ikiba kitavugwa kubazana amakara bayakura mu makomine ya giheta na bugendana nahayo rishari avana amakara muri komine ya giheta ayashora mu gisagara ca gitega twebwe tuva mu giheta tuva mu giheta rero tu- batuguriye ibiti baratworohereza Ah, mu nzira batwa- bat- batwaka imbugo gusa aho duherereye imbugo tukayitanga utubariye ngo eh, nta nta ruswa ntitumukundira twebwe mu gihe ati duha ibitasi tuja hajya imbere aca- baca badufata ntitumwemerera Rero je ku by'ukuri nkabona yuko umenga baratworohereza daniyeli nankwahafu arangwa igipolisi kijeje gukingira ibidukikije muri komisariya y'intara ya gitega avuga ko ata muntu ahohotera abashoye amakara ku ikinga ahubwo abo bavuga ko bahohoterwa n'abapolisi basabwa kwitura inzego zikuriye igipolisi mu ntara ya gitega kuko kuko hamwe hoba ari vyo abo bapolisi boba bacishije habo eka no mu gisata kijeje ibidukikije mu ntara ya gitega bemeza ko ata kibazo bafitanye n'abaturira amakara mu gihe baciye ibiti bubahirije amategeko iryo kena ry'amakara ryatumye imwe mu miryango ikoresha amakara bahindura ingendo abahora bacana imbabura zibiri iyindi iramanitse kugira ngo bagabanye amakara bakoresha ku munsi igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye tubandaniriza ku gakino muri kirukuri
Murika, murikira ukuri, Murikira ukuri! Murikira ukuri!
murikira ukuri.
Murikira ukuri!
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Sasa Nadia, Sawa.
unaona inzu iraboneze. Hii ni victoire ya kwanza.
Ego, ego vraiment.
Sasa bitaishia hapa ukunyene, il faut celebrer.
Vyahavuye bigenda gute?
Nadia? Nadia? Huyu dada yuko anafaa nini? Nadia? Mungu we Nadia, ungali unalala? Eh, amka, sai ungali unalala, amka.
Reka- reka kumvukura.
Ah, Unastarisha vrema, amka. Eh,
Mbega mbega wenjeye gute wewe? Mm?
eh, ulisahau hata kufunga mulango. Warayo mujango udafunze, Nadia.
Numbazisha nani Asikia niruhie.
hata oga.
Ai niruhie shanumba.
Kwanza jana ulikuwa wapi? Tulikutafuta na koli mpaka tukakukosa, twala kubuze. Ulikuwa wapi?
Nimwari kumbanasha.
Mhm.
Ejo nari nafashwe neza.
Eh, sema kweli.
Nari nafashwe neza ga yemwe.
Ulikuwa wapi?
Kumfasha.
Mhm.
Twavuye kuraba ya nzu tuzokoreramo.
Mhm.
Ndombora ca ntwara muri kawo.
Acha. Nadia.
Yo yo. hewe yarangiriye agasurprise Acha.
sinokubwira Aha.
nubu nivyo biguma bizunguruka mu mutwe gusa Mm, wana ndombolo.
hewe oya reka ahubwo ndaguhe etape par etape ko Nambie, byagenze mama.
Nadia, ubona gute?
Ash, na hatop gose vrema Nilikwambia proje yacu igenze neza, tugakorana bien bien, zokwereka yindi bugo utari bwabone.
isumba gaha
Iyi ni debi yakumbwira
ko usamara cyane ha Nadia we unanichekesha kwe ndiko ndabaha ahantu vrema igere hasi ndiko ndabona n'aba uniforme d'affaire mfise akabare nk'aka mana sinzi iyi ni heve yanje
Nadia Oui.
bizoza byote ni polepole kuwa menyanye na papa Ndombolo uzoshika ku mareve yawe
bagira bizoza sindiyewura none Nadia kuraba isaha ni ibiki yo burije no jewe ni rya mbere nje nshitse aya masaha ndi hanze iraba yo mana we ni 23 no no no no no no no no ntiharagera ndacafise agasurprise gatoyi nateguye specialement pour toi
yo iraba sha numva ko nabavuze abahevye bakaruma reka dutahe sha ndombono nukuri ryoherwa nadia ryoherwa ndagutahana ndagushikane ku muryango ngo pa
okay sawa sawa ni juste ko ntamenyereye gutaha aya masaha yo indirimbo y'urusangi mana we amplus ndayikunda gute
Haguruka utambe none.
mbega biyumviriye gute kuyivuza haguruka utaha mbe nadia asha aha haguruka aho nicariye giyanje natamba basi mana sindavyumva indirimbo y'urusangi mon dieu bien sûr iyi niyo surprise naguteguriye belle princesse Non, c'est pas vrai. indirimbo ndayikunda gute ntushobora kuyibaza nadia Oui.
nadia Oui.
veti bakorde cette danse hmm? haguruka dutambe usiogope
Nadia, yani ukacheza na ndombolo Nora atamba neza gute
ni bala Nadia na ndombolo twaratamvye bakwa kudukerako n'amasaha sinasubiye no kuyiba mama we Nadia Nadia we na ndombolo eh jewe na ndombora ibiki Mm, mm, acha nijinyamazi
jewe uyu mukozi ga yemwe angeze ahantu ndabira ingene yanyiciye ikanzu vrema nkube jo nzambara iki ngiye ku kazi Asha, ese iyo ndagitwara muri netwaje aseke nk'uko vyahora jewe abakozi ntibumva abakozi ntibumva mana mbega uwatura n'umuzamu wanje ninde wesa eh? ndashobora kumara isaha yose ku muryango ndodora ni wowe murabona ni ikinyota ndagahame urazi co ni jewe pika ni ikinyota arakomeye aho urazi ko kohera uyu munsi nyene aza gushwa ikinyota umuzamu wanje akubwiza iki murakabona akazi kamunaniye natanu
none kamunaniye ntibishoboka aho da eh? none wewe ni ufata ingingo y'uko umukozi wanje yirukanwa utabisebuje Eh, eh.
akurarinda sebuja Eh, none nyasebuja nyene andushijikijeho kinyota kurira induru mu rugo umugabo angana n'uyundi Uwa, ibitariho biribona Eh, none burya umugabo wawe giti Eh, ayiho ivyo yokora noshobora gukora jewe kinyota
ariko uri- eh, uribona kabisa wewe uri kurigiranya na papa Alice kubera iki kubera iki kinyota ndagusabye Nu- ndagusabye nu- nubwanwa ndusha rero nkonyene umva nishavuye n'ikanzu yanjye Eh.
umukozi yononye Rindira- bisa sinzi rindira.
nikikuzanye ngaha ndera kwanza manze ngare muri Ya, eh, ntiwica- nti- muri ino diva yiwe ntiwica mu ntebe shangare ko yanjye kinyota ntayikwigwamo ndagusabye mvira mu ntebe kandi aricaye bashe kandi aricaye jewe umuntu sinzi ico andondera ushima rero jewe kinyota ndi umugabo bushitse uyu munsi nje gukuriha ideni kandi ndarira ryose ego mama ideni umfitiye jewe gakima mukagiti wewe kinyota kumurengera Nta n'indero ugira hope.
haciye igihe kinini aho da mugabo jewe kubera ndi umugabo w'ijambo Ehe.
sinshobora kwibagira ideni mfitiye umuntu jewe
kinyota je nibaza ko wihenze Ah, ya.
nta deni umfitiye wewe emwe nta deni umfitiye ndagusabye ke nukumena umutwe ngaha burya harya mwarigeze kumpa akazi kuri butsikama ndabonone eh kinyota ndakubwire ukaba uti yo yo ntubinyibutse ntunyibutse depo Ura, yanjye inzoga zose nahombeje uyu munsi njyana nazirisha we woziriha iki Nico wewe?
kinzanire.
woziriha iki wewe yiga yera
mbega Ego.
baje Eh, jewe kinyota uyu munsi ngomba ndakwereka undi mugabo w'ijambo Hmm. none basi umperaniye angahe ko wumva nakubwiye ko ndakuriha byose uriha byose idepo yanjye watembeje Asha, wowe ndaje yikiwe.
gutagaya aho je yemwe niho bavuze ko umusazi asalira ku ijambo Asha, bwa wundi urateba ukagarura kenge Bon, riha riha turabe data wanje ahubwo asha mbe- mbe basha musama gitsi wari hafi mutama zihari amaze iminsi yariya ku gatumba urazi yuko ariko arakurikirana ibikorwa kuri izini rero nimurondera kuko ubundi Oh, aho ni sawa na kare yari guhava du ba- bambe yari na kare guhabagira akazi kiwe akazi ni wowe wakampaye Ni- niwe ndiha niwe ndagusa emwe uramvye arabona ego mparura ivyo bifaranga data wanje Eh.
ngira wabinyegeje aho mu rukoti oya zana Oya, si- zana data wanje none ntiwavuze ko uje Sinkikoti.
kundi impa ahubwo ni ibintu biri hamwe ipantaro eh sa biri hega kinyota tugende rero ndakuri tuje he tuje mu cyumba ndakurihe mwibanga kinyota U- uvuze u- uvuze ngo iyi none ntuca wumva icyo nshaka washe zamu zamu zana ico kibanza ugaho ndakwereke fata ntasohoke ntasohoke shano riraho
murondera ntimushobora kumuronda kuko telefone yiwe zibiri Bibasha uwo mugabo ko namutora. reka nsubire numve
uyu murondera ntimushobora kumuronda kuko telefone yiwe zibiri Sisi ndavyumva umwanya wose ngo zishobora kumurongo nonde gaso sindabyumva na gaso none nkuba ngiti mba wagwaye mu mutwe namaki ko widoga wivugana
si wa mugabo naho yamuhera ngo ankorere ubwato namubuze kuri telefone eh ngira yamuzimanye
sha biragoye gutahura inomero zitatu zose yampaye ntihagire nimwe ikunda Mm.
iyumvire ntu kuva hirya aje ndamurondera kuri telefone ntamutora mugabo nawe nuwo ntiyoba yarabuze umuriro kuva hirya y'ejo wewe wumva hose ibyo buri munsi.
byumvikana Aha.
ibyo ntibyumvikana honyine kuri randevu yari yampaye Mm.
amaze kubirenza ko indwi yose none gagaso none we ntiyakweretse aho akorera musanga aho akorera
naragiye aho yari yanyeretse ngo ntihakorera ndamubura icyo siyo nari urasubirayo urasubirayo uraba abafundi barondererwa henshi reka shamareka honyine abona hasanze bambwiye ngo n'iryo zina ntaryo bazi eh eh eh eh bibatse n'ukuri n'ukuri batandaye uko nyene uko yo yo yo yo, yo ah, uraraba neza agasore mwana wanje ntube waribwe mana yanje sha hewe ya nagenda yibona ko nshobora kuba narihibwe oya sha Ah.
ujya mugabo n'umuwesikuro reka reka reka reka reka reka umukasi araho nyagukura ni ugutinda batakwivye gasore ngo adusubize mu ihumbi n'ukuri kw'imana
Ah, mama Kazuba, karibu karibu mama. Kiti.
Asante sana.
Tena, eh?
ego cyane murakoze Nisikie nyakubahwa huru, shefu nisikie huru.
Mm.
Koli. Naam. We na wenzako uko nyumbani.
Ndio.
Hata ndio.
mkikosa au mwichara. Hakuna problem hata Hakuna- hata kwenye viti.
Hakuna problem, hakuna problem.
Karibu, Sie- mjisikie huru. eh?
ah, Hakuna problem, Eh, sie tuko mko nyumbani.
Karibu.
Tutaikalia na hata mabichwa, chef.
Sawa, Merci, sawa.
asante.
Eh.
Chef, tuliomba bajene baka na bajene babugo tukiwe hapa kwako pamoja, watu tuko bengi.
ego nyene kuko burya mwebwe ugwaruka ahanini ni mwebwe izi ngorane zerekeye ndiyo kabisa Madame. Madame Kazuba.
Sabwe.
Umbwire kwanza.
Mm.
Siba marfeteni bononye ibomba maba- bafashe. La sivyo, ah, sitaongea na hawa peti.
Non, pardon kidogo. Chef, unaona siasiko komplike Mm.
komplike sana Vraiment.
kwanza bajene babugo barimya amazi imbuzi oh, jewe na abatwi wenzangu kweli, ash.
turagerageje gufasha impunzi turabavomera amazi amabido n'amabido mabido ya mingi Jamani, ibi binaniza.
me malezi ba- abandi bajene babugo barabategera mu nzira baramena amazi yose Yose apre baje ibombo base.
bakayibomola bakayibomola Mm. ha emwe aho ibintu bigeze ubu nyene turabye nabi amazi ararenga inkombe ibara rigwa me deja ishazidisha ndio maana tulitaka Probleme.
kwanza tukuje tuvugane turabe chenye tunaweza fanya kwa pamoja ego nukuri muvugane turabe ko Na twohoyahoya makazu.
ibintu bitarayangara nyabo kweli kabisa Sasa sasa mnataka tufanyani?
jewe Niwasaidie.
icyo mbona shefu mwotumaka inama ya bose hanyuma kabisa.
abasangwa n'impunzi tukaja hamwe tukavugana Iyo ni lazima kabisa, ni lazima.
mama kazuba me pardon me Sema sema kija. Sema koli. Sema.
Koli.
Sema.
Oui. urashobora gushikiriza nawe uko ubibona Nambie msio.
none wewe ubyumva gute Usiogope kabisa, nambie tu.
mimi mfise ide Mm. vraiment niko na ingine ide sema.
lakini sijui kama Koli uko uko kijana No, wa no, bien.
tatizo sijui kama mtabikubali sasa Siko muvyemera.
emwe ntunigane ujambo ukibondo shikiriza iciyumviro cawe nyabo Okay, bo, munaona kenshi habaye probleme kama izi ingorane ngizi Eh.
sisi bajene bitugwako sinjo binangukia Mu- kila museme siku tu, mwe No.
mnasema, tena ni twebwe mtabasaidia.
duhendwa juu Mm.
tufanye violence sinjo tunadanganyiwaga emwe aho Mm.
nubeshe n'ukuruvuza ukuri kuko ivyo vyama vyabaye Sasa sasa mnaomba nini? Mnaomba tufanye nini? Mimi nifanye nini kama chef?
chef tunaomba tufanye renyo ya bajene bajene tu nivyo.
babugo bajene imbuzi renyo si peke bila bakuba vraiment chizo dushaka Baje.
Ndiyo, Na- mutusaidie hicho.
Ah, bon? Sisi sasa ma- manake mnatufukuza. Ina- Inaonekana kuna manyanga mlipanga kuli.
Hapana shefu, Petit.
tubirukanye sema norezenga kwa kidogo Hapana.
No, no vraiment chef seulement Eh.
tulishaona Eh.
kama tunafari yona bakuze ibana bajene tunaogopaga kuongea No no no no. no.
No, Oh, c'est yeah.
vrai, chef.
Hapana.
Parole muna monopolize. Muna monopolize. Munapenda Oya.
kuongea mwenyewe.
Oya, mugabo mugabo shefu Sio mtupatia Kwani kifasi.
vyiza ko mubaye ijambo Hapana, prema ariko Mama hamna problem. Wewe mjisikie huru, msemi msemi.
Okay, mutusaidie Wewe vraiment mnasema.
tufanye hiyo renyo ya bajene tunataka renyo tuongee entre nous bajene babugo Ehe.
na bajene bakan entre nous vraiment tunabalomba
gaso gasore nini huri
cyono uramucuma nta- ntave yiruka
Asha, yumva ntaho yoduca Hmm.
gaso ntabwo wumve gasore yayo kwitaba wibaza we gasore aho usanga yatwumvise atinya kwitaba Eh, biteye bahungu ngo bite basigaye imwe ingo baze tubwire neza ingo baze tubwire neza ndababwira ndababwira kijewe Eh, ntabyo mfise tubwira rero Eh?
niyo ko mujya mwakaze Turakaze nyene. Eh.
umviriza Eh.
arya amahera ntayo bakwibye Ba- ba- ba- bayakwibiye hehe?
ariko gabashe oya, oya je nobesha ibintu nk'ivyo none nyabasuma mwahuriye hehe yego aho twahuriye Eh, mwahuriye hehe? kuri kuvuga ko wibwe mwahuriye he urumva tubwira pana kuvuga ngo urumva naringaze hajya Mm.
Eh, hajya mu kabande Eh.
Eh, niho naringe mukabande ni hanini
baca barangiza mukabande amajaheneza na neza He, tubwire umvena none mukaba mukabande mukabande none mwe mwe muka- mukabande ntimuhaze eh gaso tumvikanira umuhungu Eh. aho mwahuriye ntaho wabonye none Aho mwahuriye, we ntaho erega wabonye.
ntibaho erega ntihabona neza abahungu bwari bwahwibiriye naho hoba hatabona uvuga uti nari nshinjira mu kabande canke narengeze hagati na hagati kuvuga ibyo byose umengo narengeze hagati na hagati umengo umengo kutwinda twebwe
twagendanye kera kabi gatwengwa nta keza kwera mbehoho mbeho rya telefone wikuye hehe rujya rutelefone Eh, eh, rya telefone nkijya
yoyo
urahenda bandisha mbe kudatobora natubwire uri kubera twebwe tubwira ingene wovuga ko wige iminsi twagiranye telefone nka rujya telefone nka kijya
mushimire imana ko atacyo nabaye telefone yoyo nayo urumva Cyo- telefone urumva Cyondo wabonye?
erega erega telefone telefone umviriza rero shagasa umviriza twumvikane ndakumva
twamaze kubona ko harya amahera None.
ariwe wayatwara Nta ma- nta makenga.
Bakoresha ngo bakwibye ushaka uyazana ku neza tutarakujyana ku gipolisi Eh. gaso ntudufate nk'ibijuju twebwe zana amafaranga yashyira hamwe n'ingogo nyine aha nyarutsa cyangwa tukujyane ku gipolisi Mushimire bakabasha nyarutsa aha kubaye bahungu.
uri kutuzana ko ibintu by'ubwoba ngaha abahundi abasaza ntimuntware mu gipolisi zana cyangwa tukujyane condo hatugera tubwire Eh, umviriza mubwire kubera hanyuma- uri- kubera uri umugenzi umviriza gaso kandi we ntiwumviriza niyo ngorane Yazanye, yawe yazanye.
kubera uri umugenzi tuguhaye indwi imwe Indwi ni nini?
itarenga.
Arayazana uwo muntu.
uyarondere Eh.
Eh, indwi imwe itarenga yi- utayazanye tuzoca tugupfungisha abahundi abasaza ntimuntware mu gipolisi zana cyangwa tukujyane
reka tubashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza intererano zimwe zimwe mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe nora na kori babonye ko ibintu bishobora kuyangara baciye bihutira kubimenyesha abarongozi ngo babafashe gutuma ko inama ihuza abafitaniye amatati ari nkawe ingorane nk'izo zishitse aho ubaye icyo wokwihutira gukora ni ikihe dore kuri Placide w'Imuramvya yagize ati mbanje kubaramutsa bahanuzi beza ati ku bwanje hadutse ingorane nk'izo icyo nokora ni uko nogerageza kuja hagati y'abafitanye ingorane ataho negamiye ati nobakoranya nkongera nkabaha n'impanuro ati inyifato rero ya Corina Nora ni nziza cane ati kuko inyishu y'amatati iva mu bafitaniye ingorane nyene niyo yibuka Elisere umunyeshuri wo kuri lycée Don Bosco y'Ingozi ati ndashima cyane inyifato ya Nora na Kori ati kuko iciyumviro bagize gishobora kubuza umuriro wokwadutse hagati y'abo bafitanye amatati ati ku bwanje rero aho mperereye mbonye ikintu gicanishamwo abantu no kwitura abari hejuru kugira ngo basukemwo amabisi kuko ibuye riserutse ntigica isuka reka tugarukirize ngaha intererano zanyu twongera dusaba n'imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa bwabo si uko butari bumeze neza ariko akanya katubanye gato uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhejeje gukurikira kubona kori ahabwa ijambo n'abamukurira ngo ashikirize iciyumviro ciwe mumva vyumvikana ubwo ahubwo ntibari gufata ingingo nk'abamukurira hama nawe akabikurikiza mubivuze ku iki ukaba ufise ico ushikiriza wongeye kubutumwa kuri za nimero nyene arizo mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu canke mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu tubibutse ko cari igice c'amajana atanu na cumi muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika akaba ari no ngaha duce tuba turasozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda yakoze eh, ma- yakoze fasile gabehu yashize hamwe amajwi bakoze abanyamakuru bacu batorokanije amakuru twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe na diane nahazwe ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ribahe isango igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu makuru turiko turabategurira avugwa cane cane muri afurika n'ahandi ku isi muze kuba rero ku maradiyo yanyu mugire umunsi wa gatanu mwiza